iyi mumva ni radiyo ijwi ry'amerika miriwe nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi ry'amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubigenekerezo rya cumi na kane ukwezi n'ukwa munani muri bibiri na cumi n'indwi muri siyo ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane na hazondo ngo ibiganiro by'uno mwanya ndabahaye ikaze
tukaba tukiteze tukarindiranye igishika turibaza yuko rero hari ibintu byinshi mu buzima busanzwe kazodufashamo mu buzima bwo ngaho i kigali nko kujya muri banki
uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya mahama iri mu gihugu cy'u rwanda ashima co kimwe na bagenzi biwe udukarata tubaranga baraye baronkejwe baturonkeje uno munsi mu ntungu iyo nkuru turayigaruka ko ikiganiro cy'uno munsi rero kiraza kuba cibanza ahanini ku makuru avugwa mu makambi kuko hari impunzi z'abarundi zigomba zitahuke mu kanya zivuye mu gihugu ca Kongo nayo muri Tanzania utwara ishamwe mpuzamakungu ryitaho ibifungurwa ku isi PAM ariko aragendera impunzi zahungiye ngaho induta navyo nyene turabigaruka ko mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere y'izo nkuru zose nce ku masonga zivugwa mu makambi mbanze ndababwire muri make ko umuhanuzi wa perezida Donald Trump mu bijyanye n'umutekano mu gihugu avuga ko imishamirano yaranzwemo ubwicanyi kuri wa gatandatu muri leta ya Virginia isa n'igitero c'abiyahuzi ivyo yabivugiye mu kiganiro yatanze mu kinyamakuru ABC avuga ko imodoka yasetse abari mu myiyerekano igahitana ubuzima bw'umwigeme w'imyaka mirongo itatu n'ibiri n'abashika kuri cumi n'icenda bakomeretse bikomeye ari igikorwa c'ubwicanyi cabonetsemwo urwanko no kutihangana abandi kuri uno w'imana ibiro vy'umukuru w'igihugu ca amerika vyasohoye itangazo rivuga ko perezida trump atari ivyatsi ivyo bikorwa vyose bibonekamwo ububisha urwanko nk'ivyaranze imigwi yiyitirira ubutegetsi bw'abazungu imigwi igendera ku vyiyumviro vya nazi umuhari wa adolf hitler yahoze arongoye ubudagi yakozeho nyabwoko ry'abayahudi hamwe n'imigwi y'abanyamacakubiri iryo tangazo rikaba ryasohotse inyuma yaho habereye kunegura perezida donald trump bivuye ko mu gutera ivyatsi ubwo bubisha atadomye ko urutoki iyo migwi iterwa iterekwa abandi ijya nino ubutumwa bwo gutera ivyatsi uko kuba trump atameneye inda ku rukumu ico gikorwa cagawe na benshi bukaba bugicanacanako mu gisagara ca kibera ku mugwa mukuru wa nairobi muri kenya habaye ejo kuri w'imana ikoraniro ryatunganijwe na raila odinga atavuga rumwe n'ubutegetsi haheruka gutsindwa amatora y'umukuru w'igihugu na perezida uhuru kenyatta odinga abwiye abanywanyi biwe bari bamwitabiriye ko yazanywe no kubaho kuhoza ku bwicanyi bwahitanye abari mu myerekano yabaye inyuma yaho ibyavuye mu matora bitangarije odinga avuga ko abo bahiganywe bivye amatora bakongera bakaza kwica abantu babo ivyo akavuga ko ari ingendo yo kudahana ivyo birego umuvugizi wa perezida kenyatta esipisu nawo avyamirira kure akavuga ko intsinzi ya perezida kenyatta yemejwe n'abakurikiranye amatora baba abo mu gihugu canke abanyamahanga muri somaliya umurwanyi yakomeye yahoze ari umutegetsi w'umuhari w'iterabwoba al shabab yarayishikanye ku butegetsi bwa somaliya mu gitondo cyo kuri w'imana mukata robo ali azwi ku izina rya abu mansur yabonanye n'abategetsi ba somaliya mu gisagara ca abal mu manuko bushira uburengero bwa somaliya aho yari yinyegeje habo yari afise abarwanyi bashika ku majana ane umutegetsi w'igisirikare ca somaliya muri ako karere akavuga ko yarakomeye kandi ko atari umuntu yirukanywe n'umushari al-shabab amenyesha kandi ko bazogirana ibiganiro nawe bivuye ko gukorana nawe ari inguvu zikomeye mu gikorwa cyo kurwanya umuhari al-shabab radiyo ijwi amerika muratwumva kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda twumvikana kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu komu no ku rubuga rwa fesibuke aderesi yacu ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze hari umugwi w'abarundi urenga kuri mirongo irindwi uri kuriyitegurira gutaha mu gihugu c'amavuko inyuma y'imyaka itari mike bari mu buhungiro abanyamakuru bacu bakora muri kongo no mu burundi turiko turagerageza kubarondera kugira ngo baduhe vyinshi kuri iyo nkuru ariko amatelefone ntariko aradukundira turaza kuyigaruka ko mu kanya kari imbere n'ivyuma vyadukundira ariko tukiri mu vy'impunzi kuri uno wa mbere uwutwaye ishamwe mpuzamakungu ryitaye ibifungurwa kw'isipam igisata c'afrika hariko aragendera ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri tanzania yakiriwe n'imigumuko ya zimwe mu mpunzi zivuga ko n'ubu zitararonswa ibifungurwa vyo mu kwezi kwa munani pierre claver niyo nkuru umunyamakuru wacu yarusha yaciye hirya n'ino ino nkuru isaha zitandatu z'umurango ziberamwo duke ni wo mushitsi w'iteka atwara ishirahamwe ryitanye imfungurwa kw'isipamu igisata ca afurika yaracitse mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri tanzania ari kumwe n'abandi batari bake harimwo n'abaserukiye ishirahamwe hcr ryitaho izo mpunzi bagishika bakiriwe n'imigumuko ya bamwe mu mpunzi batararonswa ibifungurwa vyo mu kwezi k'umunani abo bateye amabuye barabuza nuko imodokari zirengana ariko igipolisi cagerageje kubasubiza hasi nk'uko bivugwa n'umwe mu barongoye abandi muri izo mpunzi hari abantu batari baronka ifungurwa haraciye yinga bariko barasaba ifungurwa none hakuze inaha baciyeho bakera ivyuka vyokera mu maso ubu twashwiragiye ashahanaje vyamaze kundakira abaje kwigaragambya bariko bararondera ifungurwa aho basanzwe bazakirira kugeza n'ubu ntibazironse hakuzironka baciye batuma ko abapolisi benshi kandi bambaye inkinzo n'inkoho zitera ivyuka vyokera ku buryo abantu bariko barashwiragira hari abamaze gukomereka kubera agashapura ziharaye inzara hazinduka inzigo nk'umuntu amaze iminsi irenga itandatu atararonka ifungurwa tuba dusanzwe turonka n'ifungurwa nke ariko kugeza n'ubu bakaba batarazironka bamwe rero baciye bagira agashabu batangura guterana amabuye ibibazo bikuru bikuru abaserukira abandi mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta bari biteguriye kubwira abo bashitsi babagendeye n'ivyerekeye inzara iharangwa izo mpunzi zivuga ko ari akaryo keza ko kuganira n'ababagaburira aribo bagizwe n'ishami mpuzamakungu gitaye ibifungurwa pamu ubu ni umwe mu batumiwe muri iyo nama twavuganye akaguma kataratangura baza kuvugana tubaze kubera igaruka ry'ifungurwa mu mezi atandatu yaba inshuro zitatu yuko mu makambi yose agize isi cyangwa izindi mpunzi ariko byoba biriko biraba havuyemo iyi tanzaniya dusanzwe havuyemo iyi tanzaniya ariho biriko biraba gusa tujye tubabaza none kubera ikiriba ngaha bikariko biraba yose ikindi kabiri ni uko tuza kugerageza kuvugana tubabaze mbega bizogezwa ryari kuko nk'ubu mu nama iheruka twagize kuwa kabiri twariko barabyuho gutuma bavuga yuko mabundi atagihindutse ko bashobora gukura kandi magarama bone nibyobundi bikwiye bakure kandi magarama aho ryoba ari ibara riguye baza kuvugana tubaze ikintu nabo baba ariko baritegura gukora kugira bakingire impunzi kuko rwanda byaradugijwe mu uganda biradugwa mu uganda aha biragabanuka dushaka rero byo kuduha umuco gutuma ngaha ariho bigabanuka ahandi bikongereza ikibazo cy'umutekano gake turakivuga turaza kugerageza kugishikiriza zimwe muri izo mpunzi z'abarundi zivuga ko izo mfungurwa atanindwi zibiri zizimaza zitaraziheza bavuga ko iyo nzara ituma kwa muganga haguma huzuye abantu barwaye indwara zituruka ku gufungura nabi ntizikwiye na gato ahubwo hacaduka indwara zifatiye ku gufungura cyane cyane nk'ikubana indwara ya kwashi hamwe n'izindi ndwara nyene tutibagiye nka malariya nk'iyo umuntu ariko arafungura nabi bituma akunda kurwaragurika winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi indwi ufunguye neza nta n'iyinga yohera utarabimara abo bashyitsi b'iteka bariko bagendera ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri tanzaniya ni rya mbere babagendera kuva bahashika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo kambi kandi igize iminsi igendegwa n'intumwa zitari nke haherukayo abaserukiye ibiro vy'umuhuza mu matatsi y'abarundi pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
je ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika kuva kuno wa kane abarundi bahungiye mu bisagara bitandukanye by'igihugu cy'u rwanda bashika hafi ibihumbi bibiri barafise ikarata ndangampunzi ikozwe ku buhinga bwa none izo mpunzi zimenyesha ko intambamyi zahora zihura nko kubura uburenganzira bwo kugura za konte mu mabanki canke kurondera impusha zo kugendesha imiduga canke kwiyunguruza gato mu bindi bihugu bigiye gukemurwa umunyamakuru wacu desire hatungimana akorerwa- akorera mu gihugu cy'u rwanda niwe tubazi ino nkuru iyo karata y'impunzi yatanzwe ku barundi bakwije imyaka cumi n'itandatu kuduga abayironse bamenyesha ko igiye kubafasha vyinshi abahora babura akaryo ko kubikuza amafaranga yabo canke gusinya amasezerano y'akazi bizeye ko izo bibafasha hakaba mbere hari n'abibaza ko igiye kubaha uburenganzira bwo gutembera mu bihugu vya kano karere ka afurika y'ubuseruko nk'uko bavyiganiye radiyo ijwi rya amerika nk'uko nyene benshi bavyibaza tukaba tukiteze tukaba tuki- tukarindiranye igishika turibaza yuko rero hari ibintu byinshi mu buzima busanzwe kazodufashamo mu buzima bwo ngaho i kigali nko kujya muri banke nk'umuntu akurungikiye akantu ari burayi akakwibuka akagu- a- akaguha nk'agatererano kazogufasha kurutira kuko hari igihe ka- twagenda muri banki ukerekana irya sitati isanzwe bayanka bakarumva byaba ari ibibazo ariko ubunye ego ntibyitwa ko umuntu ari umunyarwanda mugabo biritwa yuko hariho agasitwayenete gatoyi ngira ngo kiyongera paraporo bakirya kindi gipapuro turanezerewe ko dushobora kuba tuyirose ku mvura naho yitwa ko ari impunzi kuba turi impunzi Eh, ndaza kuza dufashanya cyane nko kuza tura mu bikorwa byacu ngahanye muri buno buhunzi turimo i kigali mu rwanda Eh, ari nko ku- nko kurondera nk'ama ibyo tuba dukeneye administrative Kuba tu- byahora bitugora nk'umuntu aba akeneye nko ku- nko kugura nka konte cyangwa nko gukora ikindi kintu ariko binaza ko bizo- bizotubera byiza cyane ikindi naco ntituzi yuko ikizodufasha twabaza ko ko bizoba tubereye neza no ku tugoma nkama nka dokima de voyage kumbe naho turi impunzi ntituziritse ntituguma ngaha nyene icyambere coco nuko duhejeje kuronka icyo twokwita eh, ikarata karangampunzi ariko si ikarata karangamuntu urumva n'ubu tu- turacyari impunzi ariko iyo karata nayo ikazo- ikazoza kudufasha ibintu byinshi kuko hariho nk'abantu twebwe ngaha twari dusanzwe usanga bigora nko kujya nko mu mabanke kujya kugira gukora ama- amahotere canke kubitsa canke kubikuza ugaca usanga biragoye twebwe nk'impunzi barumvise neza yuko baratubariye yuko ufise ikarite tuzoronka uburenganzira tutabarana igihe twabarana kuri igipapuro c'impunzi gisanzwe baravuga baratubwiye yuko ushobora kuyikoresha kugira uronke urupapuro rwo gu- rwo gutembera mu bihugu aricyo bita titire do voyage ubu hageze amahiganwa dufate amasoko ushobora guhiganwa hamwe n'abandi berekanye ikarite urashobora n'uko ushobora gucana perimi do conduire wiri nkuru nziza arongoye izo mpunzi amenyesha ko abiyumvira ko iyo karata ari igitabo cy'inzira kizobashikana no mu mahanga ko atari vyo na gatoya bamwe bagiye barabyumvira kuko babona yuko nk'abanyarwanda bashobora kugenda muri ibi bihugu bya east community ariko gushika uno munsi batubwira yuko hariho eh, igipapuro c'inzira bita pasiporo biometrike eh, ico naco leta y'u rwanda yaremeye yuko eh, bariko barazikora kugira ngo bazozironse impunzi kaya gakarata rero ntigakoreshwa eh, kugenda mu bindi bihugu ahubwo gakoreshwa ku- uri mu gihugu cy'u rwanda mu gihe hari abahora bahura n'ibibazo byo kutagira ibibaranga uwarongoye impunzi azisaba kwamana ntaryo bibangikanya iyo karata mu ngendo zabo kugira borohereze abajejwe umutekano nusaba rero yuko eh, abo karonka eh, bagafata neza bakakabika eh, mwukagendana mu mufuko kugira ngo abajejwe umutekano iyo akakubagije ukakamwereka hanyuma ukakongera ukagashingura neza ko murabona yuko bamwe bahorana ke gipapuro bahora ba- bagendana na fotokopi eh, murazi kajya nta ukagira fotokopi rero twabasaba ngo mukabike neza eh, kuko twagiye turabona yuko rimwe bamwe barabuta ugasanga biteye ibibazo nk'abantu bari baburonse kera nk'abakongomani bari bamaze imyaka ugasanga rero iyo agataye biragora gusubira kuronka kandi mwamenya ko abazoronka izo karata mu mpunzi zahungiye mu bisagara bitandukanye vy'u rwanda baba baba ibihumbi mirongo ibiri mu gihe impunzi ziba muri ivyo bisagara zose hamwe zirenga ibihumbi mirongo itatu na kimwe nk'uko tubimenyeshwa na wiri inkuru nziza zirongoye yanamenyesheje ko abataronse izo karata iyandikwa rizobandanya ku buryo bose bazoshikirwa ariko akaba atamenyesheje igihe bazosubira kwandika abo batazironse Desire Tungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
Ijwi ry'Amerika tugaruke kuri ya nkuru y'impunzi z'abarundi bari muri Kongo bariko bitegurira gutahuka mu nyamakuru wacu mu gihugu ca Kongo mm, Vedaste Ngabo naho tutariko turamutora mu kanyari yatubwiye ko abagera kuri mirongo irindwi na babiri ahari ariko ari- ari bo ariko arabona kandi yabwiwe n'ishami ryitaho impunzi RCR ko ari bo bahava batahukanwa mu kanya kari imbere baracari muri Kongo rero ariko mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka nawe yanyarukiye aho bahava kumbure bakirirwa Evariste mwiriwe
mwiriwe neza diane uri amajahe neza na neza ubu unye aho duhagaze ni ku rurire urundi buhana na congo kuri poste ya migration ya- ya- ya- yo mu gatumba ni muri komine mutimbuzi intara ya bujumbura niho bahava binjirira izo mpunzi z'abarundi
niho baba- bahava binjirira eh, ndabona hakurya ku ruhande rwa migration ya congo igipolisi kijejwe uruja n'uruza eh, biteguye aho baza kubandika harateguwe eka no ku ruhande rw'uburundi hakuno biraboneka yuko eh, igipolisi kijejwe uruja n'uruza citeguye kwakira izo mpunzi z'abarundi zihava ziva muri congo umugenzi wacu vedaste ngabo yatubwiye yuko abamaze kumenya bamaze gutahuka baza gutahuka batangajwe n'ishami rya onu ryitaho impunzi rcr bagera kuri mirongo irindwi na babiri ubutegetsi bwo ngaho canke abajejwe ivyo kwakira impunzi bo bavuga ko biteze kwakira bangana gute hano kuri poste ya migration yo mu gatumba eh, batumenyesha ko baza kwakira abarundi bagera kuri mirongo umunani no bagizwe n'imiryango mirongo ibiri n'icenda muri abo rero harimwo ngo umwana umwana umwe atagira ababyeyi eh, enfano na kompanye harimo kandi ngo n'uwusaba n'uwarasanzwe ari impunzi yari yasabye ubuhan- ubuhungiro hakurya muri congo ni ukuvuga yuko eh, abarundi baza kwakirwa bitezwe hano nk'uko eh, igipolisi kijejwe uruja n'uruza hano mu gatumba kibivuga ari abagera kuri mirongo irindwi n'icenda evariste hari ibibanza vyo kuza kwakira ah, iyo miryango n'abo baje bizananye vyamaze gutegurwa
gushika ubu nta nkuru eh, ku bijanye n'ibibanza baja kwakirirwamo kuko nta bategetsi na bamwe turabona hano ba mu bushikiranganje b'intwaro hagati mu gihugu eka n'abo mu muryango HCR witaye impunzi ntibarashika hano mu gatumba kiretse twebwe abamenyesha amakuru ariko uwundi muntu nabonye w'umutegetsi ni umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Bujumbura yishikiye hano wewe nawe nyine avuga yuko gushika ubu ata nkuru n'imwe afise ashobora gutanga ku bamenyesha amakuru aje ku maradiyo ayo makuru uduhaye ya mirongo irindwi n'icenda bashobora kuba boza aje mu gihe mu minsi yahera ha- habari batangaje yuko hashobora gutahuka abagera ku majana hari insiguro mwaba mwagerageje kuronka ivyo bitigira impamvu abandi bari batangaje bataba baje
twatelefone umwunganiriza akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ugira tumubaze icyahindutse nk'uko bivuze Diane nuko mu minsi iheze bari bavuga ko bashaka gutaha ama birahagarara bavuga yuko impunzi ziri muri Kongo zasabye kwa- zasabye guhunguka zabaye imurengera ari naco byari bya- ari naco gituma byari byasivye gushika ubu rero ntituraronka inkuru y'imvaho iyo dusigurira igituma uno munsi abaza guhunguka batarenga mirongo irindwi n'icenda evariste nzi ko banyankura akoze cane gume ngaho kuri uwo mupaka kugira ngo urindire gushika aho baza gushikira hama turaza kongera tuguhamagare utubwire aho bizoba bigeze mu makuru yacu yo hanyuma n'imbere yuko ikiganiro muri isanga c'isaha cumi gitangura
murakoze namwe
turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara abarimu bo mu ikambi yo mu rusenda ari mu ntara ya kivu y'amajepfo ya kongo barera abana bari hagati y'imyaka ibiri kugeza ku myaka itanu y'amavuko bahagaritse imirimo yo kurera abo bana impamvu bavuga yuko ari amafaranga y'amezi atandatu baheraniwe n'ishamwe save children riba- ritarabaha irambuye kuri ino nkuru n'umunyamakuru wacu muri kongo vedaste ngabo iki kigo kirera abana bagera kuri magana atanu baba bavuye mu masite atandukanye ageze inkambi yo mu rusenda kizwi ku izina ry'igifaransa rya creche abarimu bagikoraho bose uko ari batatu bakaba barahagaritse umurimo wo kurera abana bikurikiranye n'uko ishiramye rya save children rifite gahunda y'uburezi mu nkambi yo mu rusenda ritubahirije amasezerano bari bagiranye yo kuzajya babahembera igihe niyo nkuru desire umwe muri abo barimu barera abana b'incuke bigishwa kuvuga indimi z'igifaransa n'igiswahili no gukina imikino itandukanye kuri santere ya creche aragaruka ku mpamvu yatumye bahagarika uyu murimo bari bamaze imyaka igera kuri ibiri bakora tumaze amezi atandatu n'iminsi cumi n'umwe tudahembwa Ku- ku bw'ibyo bibazo rero twaciye dufata umwanzuro wo kugara icyo kigo kugira ngo turabe ko abadukoresha baduhemba seve turagerageje ku- kuvugana nabo tumaze kubona ko icyo gihe kimaze kugera nk'icyo twarageze aho tubandikira ikete ku itariki cumi na itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu tubamenyeshe ko twarushe n'akazi muga iyo kete nta na kimwe bayivuzeho iri shuri ni kimwe mu bifasha ababyeyi benshi bo mu nkambi yo mu rusenda kubona aho biriza abana babo bigatuma nabo babahoka mu gukora imirimo yabo yo mu ngo cyangwa n'indi yo hanze ariko kuvaho abarimu bahagarikiye iyi mirimo yo kurera abana ababyeyi babo bahangayikishijwe no kwirirwa imuhira abana aha nari mfise aho nahora ndabasiga bagakiniraho bakicaraho nkifatira urugendo ahantu habo bahora bakinira ariko ubu birangora hariho uwo mpetse hari n'abandi bato bato bahora ba- basigara aho hantu bafise ababasigarana ariko ubu rero birangora kugira kugira mfate urugendo njiyo nshaka abo bandi nabo ntaronka ndabasiga iyo niyo ngorane mfise twararuhuka nyene kubera umwana ari kw'ishure avuye kw'ishure akaca ashika yoga akaca aryama A- avyutse kandi akaca asubira kw'ishure vrema asha ubu n'ukuri tubayeho nabi kubera abana bacu batiga Tiranyibagira Julienne ni umubyeyi ufite abana babiri arerera kuri iki kigo cya creche cyo mu Rusenda asaba bo bireba ko bakemura iki kibazo kugira ngo abana babo bakomeze kuregwa kuko ari byinshi bamaze gutakaza ku bijanye n'uburere kuvaho abarimu bahagarikiye uyu murimo wo kwigisha abana babo kuri none abana birirwa barakubitana mu bisagara abana barakomerekanya ababyeyi bagaca baja mu nduru o abana bawe o ibiki n'ibiki manake nta kubahana kuhari icyo twasaba ni uko bogaruka bakadufashiriza abana abana bakongera bagatora indero abana bari bamaze gufata ivyigwa kuririmba igifaransa bari bakizi ndetse n'utundi twishi imvugo- indimi nyinshi twagerageje gushaka bamwe mu bakozi ba Save Children ku bijanye n'iki kibazo cy'abarimu bamaze amezi atandatu badahembwa ntibyadukundira kubabona tubamenyeshe yuko bikurikiranye n'uko mu rusenda nta mashuri y'incuke abayo abana baba bavuye muri creche biborohera gutangira umwaka wa mbere w'amashuri abanza bedasengabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
inkuru imwe yo mu ntara imbere ko duhana agahindukira abakenyezi bo muri komine buganda intara ya cibitoke basaba abajeje intwaro kubagarukira ko mu kubahiriza amategeko ajanye no kudaharika ku bagabo ni mu gihe n'abagabo ubwabo biyemerera ko bazokwama bacakuye n'amategeko bagaharika igituma muracumva muri ino nkuru y'umunyamakuru wacu diane ndonse mu ntara ya cibitoke nubwo mu mwaka uheze itegeko rikingira abakenyezi mu kudakorerwa amabi riherutse guhinyanyurwa aho rishyiraho ingingo zihana umugabo aharitse hari abakibibandanya muri zone ndava ya komine buganda aba ni bamwe mu bakenyezi bavuga ko bitwaye ku bajeje intwaro ariko badatunganirizwa kwitwara naritwaye mbere barageze igihe no gukubitwa nk'ubitwa ndaji buganda nditwara umushinga nawe wanje baramufunga hama baraji- barabijamo ndaja nibujumbura ko nari nibungenze barambara ati iyo tumubona uwo muntu yakubwiza uko twari kumuhana ariko ibyo byose bagumye bambwira ati tuzobitunganya tuzobitunganya ndabura iherezo ryabyo gushikara n'ubu ubuzima bwanjye n'abana buriko burahungabana yamparitse uwo mugore wa mbere wa kabiri amaze kumuzana we yitwaza avuga yuko amushyira itomati ko twarabarimye ibitomati ariko mu nyuma byahavuye biba umukenyezi wiwe ngize ngo mvuge induru amahiri yankuma ku mugongo waritwaye ego jewe icyo gihe hari umusegiteri yitwa paul naragerageje uburyo bwose sinitwaye gusa nashatse kugira ngo aduhanure ndagenda kumubwira kuko ari n'umugenzi wiwe icyo gihe maze kugenda kubimubwira aho kugira ngo aze kuduhanura nagize ukuntu mva umugabo ambwira ngo mbega wari witwaye hehe ngo inzoka ntiyitwara ku gihoma ngo hajya ngo twatebye kubonana ngo byaciye bihere ku ruhande rw'abagabo baharitse bavuga ko babikora kuko bahohoterwa n'abagore basanzwe bubakanye bakabwira ko ntibaronke n'aho bitwara benshi guharika bivana n'amashavu nk'umugore asanga ko agushyirako akasanga ko yitwara nk'i- nk'ihene yo muce akakubwira amajambo menshi kubera natwe kubera twavukiye isi y'imbo tugaterwa n'ishavu katuzana uwundi umugore kandi amategeko atabirekura kuzobigwanya bizogorana naho bazotanga amahadabu y'ibihumbi ijana tu- tu- gutanga kori hari benshi bazokwemerwa gutanga iyo hadabu y'ibihumbi ijana umva muharika kuko mufise ingorane nk'ubu honyene hari nk'itegeko ryemeza umugore ugasanga umugabo agiye hehe bamukomvoka mufuni bamufunga ariko umugabo agize n'agakosa- akoze agakosa gatonya umugabo aca aja hehe indani muri gete mugasha nicyo gituma renda ku- ubu bihari yuko umugabo azokwamagirane baharika niho bazobigwanya bazo- bazobigwanya bamwe bavyemera abandi ntibavyemera uzoba afise ubwoba azobiheba baranyishimiye Evrine umwe mu bakenyezi baharitswe ababazwa n'ukuntu bitwara ntibatunganirizwe yaciye anamushyira n'imbere yanjye ndamusohoka ndamusohokera urumva ko n'akari agasuzuguro kamwe kabi kakagaye ntacyo mvuga ngize ngo mvuge ni inkoni ni ndagutaye ndagutanye ubwo bwana nkumva agahinda nkaraba abana batanu kubatanga n'ukumbwira yuko bazosohora mu nzu ku nguvu nubatswe biciye mu mategeko nkumva birambabaje nkavuga nti none ubutegetsi bw'ubu buriko budufasha iki butumariye iki ko turiko turatangwa abana ko turiko turononekara aribo bodutunganirije abo bagore ba kabiri bagahabwa icyubahiro imbere y'abantu n'abatware n'abagabo babo none twe tuzobigenza gute twiture bande none ko abo dutunganiriza nabo nyene baturiye muri rusangi abanyagihugu barashima itegeko ryashinzwe ryo kudaharika ariko bakanegura uku kudatunganirizwa n'abajeje intwaro bo ku mitumba bavuga ko ahanini biva ku biturire n'iryo perezida yavuze n'ukuri ni sawa ariko gusa ikibazo gihari ni ubutungane bwacu abatware umugabo arashobora guharika hama yagenda agatanga iyi noti ya cumi hariya wa mugore mukuru nta kindi kintu asubira kuvuga biba bihereye iyo abanyagihugu basaba abajeje intwaro ku rwego rw'amakomine n'intara kugarukira ishyirwa mu ngiro ry'amategeko nta kamuranga nta soni ni umwe mu bagabo bo muri zone ndava iyi ntara y'ibitoki nayo nyine yari ikwiye kwikubita agashi n'abategetsi iki kibazo bakagifatira ingingo kugira ngo agateka k'abakenyezi cyane cyane kareke guhungabana nk'uko turazi ko iri tegeko ryasinywe vuba ariko rero turirabye n'ubu ntibarikurikiza kandi ntibaryubahiriza ntikibuje ko abagabo bataguma bakwega abagore benshi ntikibuje ko abagabo bataguma bonona abana abakobwa bakiri bato akamutwara ntamugumanye akacamuta urumva ibyo byose ni ingorane ni ikibazo igihugu cyacu kirimo umusitanteri wa komine buganda emmanuel bigirimana avuga ko bagerageza gutunganiriza aba banyagihugu mu gusubiza mu mihana iwabo abagore baje ubugira kabiri aranavuga kandi ko n'abakenyezi babyaranye n'abagabo batandikanywe imbere y'amategeko bagerageza bagerageza kubakingira uko bimeze kose ku bijyanye n'abo bagabo usanga bafise abagore babiri tukaba ubu dufise intumbero y'uko mu itegeko rishasha eh, riheruka gusohoka y'uko ubu kugira abanyagihugu babeho biciye mu mategeko eh, hariho eh, ingorane zimwe zimwe duhura nazo z'abandi bakenyezi usanga batahiswemwo n'abagabo babo ngaho muri icyo gihe icyo dukora turagerageza kuraba ukuntu dushobora kumvikanisha uyu muryango u- wundi utaba wemewe n'amategeko kugira turabe ukuntu bokoroherezwa nabo nyine mu buzima bwabo twibutse ko umugabo n'umugore babanye bidaciye mu mategeko muri kino gihe bahanishwa umunyororo uri hagati y'ukwezi n'amezi atatu hamwe n'ihadabu ry'amafaranga ari hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi amajana abiri mu ntara ya cibitoke diane ndonse ijwi rya amerika akaba ino ngaha duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara mwakoze mwe mwatwumviriza diane nahazwe na makibili ya bero tubifurije kugira indwi nziza iwanyu no mu byanyu